Is Bobrinsky truly dead? Heh. I beg o. I don't know that this news make I see whether na confirm o. Na una dey see make una read them well. Na they say na AIT. I see am for Facebook I don't know that na original AIT be this reporter or na just all this fake AIT. All these fake people una know say the guy last week The guy make dey talk. dey carry rumours dey publish dey say buhari wan marry eh, no understand dat eh, madam dem don arrest the guy at least make dem dey arrest people like this. mm, make dey put fake news When dem put am for their website for their page who go think say na normal tin we go carry am dey talk. No, know say no be our fault we move the when our mouth no dey wear pampers Now the people they dey upload them for their <laughs> website put them up for their. you go to say as you don't see something for website say na confirm. some kind time no be confam so this one i not just know they say this one happened late yesterday as bobrisky they come back from eh, party say the motor get better accident i no go even try i no put the motor for here because i no know that na recent one but i no wan put such na only the picture of bobrisky and this write up na ait well as una can see una no say no be me write am like this say na ait news but we no come know that na confam ait news abi na fake but when i see so many comments for there some people say hey eh, they go miss am o hey eh, o beautiful girl while some say god don catch am he want to spoil nigeria youth but the tin be say I beg, make this news be fake oh! make this news no be already now. i cannot afford to miss bobrisky to be honest i like bobrisky well well They among the team they make me they like nigeria They wind away my problem because that country if you think of the problem for that country you can't think of people like bobrisky May they give you joy at least you go no say god try for nigeria despite say everybody no like the guy even pastors people go come out They attack innocent guy May no harm una e no steal from una we no do nothing bad to una i no know now in life after all such behavior may they behave for another country is acceptable They don't legalize am so i no know you know i no talk say na good thing neither i can't talk say it um, e good for them to dey live like that no i just they try to say now in life and na how the thing be for the fact say you e no take can affect person or you e no take can affect people problem and eh, people progress or you e no take can spoil people businesses so i no see anything wrong with that o oh. i no really see anything wrong with that because when i saw so many comments make people dey happy saying don die and i go to check those people na christians dem be i dey so disappointed so ashamed say see na so god teach una na so the god love be na so god taught una say make una love one another which kind of attitude be this like waiting nigerians we are so so so unbelievable eh believe me this is serious uh-uh. na so na just a wish make the guy die for waiting na wetin Bobrisky do una make go die unto waiting every person and persons may they pray may this guy die in fact anything may una pray and wish Bobrisky you go go back to the piercing head because God still love your neighbor no matter what you no know, say select you no know, talk say love gay and love lesbian or no love them you know or love your neighbors everybody now your neighbors we all are created in God likeness and image i don't know why the hate why the racism here and there biko no nobody should kill our Bobrisky Oh i beg una i beg make una leave am making day dey e dey give us joy for dat country nothing go do am i just dis news i hope say na fake news i trust bobrisky e go come out to clear di hair soon maybe true true dem get small accident or and only god knows what happen but eh, dem lost him before dem rush am reach hospital make dem check eh, dem cannot again because blood don finish e con die eh dis one na news early morning like dis i ah, know i reject am o